Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi inshuti zacu mwabonye bucya ni Eugenia Mukamusi basuhuza ikaze kuri radiyo yanyu mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikigo maison shalom gikora ku bijyanye n'impunzi no gufasha abana batandukanye n'imiryango kizihije imyaka mirongo itatu kimaze gitangiye gukora imirimo itandukanye yo gufasha
n'abakongo baraje n'abanyarwanda bandi bari ngaho n'abandi bavutse ku barabo ndababwira mwebwe mu rugwaruka rushasha abana nibo bahise mezo shalom uwo ni magi barankitse washinze ikigo maison shalom indege z'intambara za isirayeli ejo zagabye ibitero by'amabombe mu nkambi irimo impunzi nyinshi cyane mu mujyi wa kan yunis mu majyepfo y'intara ya gaza perezida wa amerika joe biden yagaragaje ko hatewe impungenge n'uburyo abasivili b'abanyepalestina barimo kugirwaho ingaruka n'intambara ishyamiranyije isirayeli n'umutwe wa hamas izo ni ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi indege z'intambara za isirayeli ku munsi wa kane zagabye ibitero by'amabombe mu nkambi irimo impunzi nyinshi cyane mu mujyi wa kan yunis mu majyepfo y'intara ya gaza fide niyo ngabo akomeza iyi nkuru itorokanizo ry'amakuru ryo muri amerika ap ryatangaje ko ivyo bitero mu gisagara ca kan yunis vyahitanye abantu batari munsi ya cumi na batanu abandi batari bake barakomereka ryavuze ko ari bimwe mu bitero vy'indege z'ingwano israeli iherutse gukora mu bice birimwo abanyagihugu benshi mu ntara ya gaza vyahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi benshi muri bo n'abapfasoni n'abana ingwano hagati ya israeli n'umugwi hamas yinjiye ku munsi ugiri wa mirongo ibiri kuri uyu wa kane yatanguye igihe abagwanyi b'umugwi hamas mu ntara ya gaza bakora ibitero vyihaye inkumbi muri israeli kw'itariki indwi y'ukwezi kw'icumi bishe abantu baharugwa mu bihumbi banyuruza abagabo abapasoni n'abana harimwo n'abageze mu zabukuru n'abafise ubumuga Israeli yaciye ikora ibitero vy'indege z'ingwano mu ntara ya Gaza yongera irabuza ibifungurwa ibitoro n'izindi mfashanyo kwinjira muri iyo ntara mu ntumbero yo gusubiriza mu nkoko ibitero vyo mu Hamas ingwano iriko iraba muri iki gihe hagati ya Israel na Hamas niyo iriko yiha ingumbi kurusha igihe cose habaye ingwano hagati y'izo mpande zibiri leta zunze ubumwe za Amerika ifata Hamas nk'umugwi w'iterabwoba tukiri ku makuru y'intambara ya Israel na Hamas igisirikare cya Israel cyavuze ko kuri uyu wa kane cyakoze operasiyo zo ku butaka mu ntara ya Gaza hashize ibyumweru hafi bitatu ingabo za Israeli zigaba ibitero by'indege byibasiye abarwanyi b'umutwe wa Hamas. Ingabo za Israeli IDF zavuze ko amatanki yazo n'abasirikare barwanira ku butaka bakubise mu bice byinshi by'abakoresha iterabwoba ibikorwa remezo n'ahari amatanki yo kwirinda misiri. Izo ngabo zavuze ko operasiyo yakozwe ari uburyo bwo gutegura ibizakorwa mu rugamba ruzakurikira. abayobozi ba isirayeli barahiriye gukora ku buryo hamasi itazashobora kongera kugaba ibitero bihungabanya isirayeli nyuma y'igitero cyo ku itariki ya karindwi ukwezi kwa cumi cy'umutwe w'abarwanyi cyahitanye abantu bagera mu gihumbi na magana ane minisitiri w'intebe wa isirayeli benjamin netanyahu yagize ati
nitwinjira muri gaza mu rugamba rukomeje abicanyi bazishyura ibingana n'ibyo bakoze abakoze amarorerwa ba hamasi na isis nongeye guhamagarira abatuye muri gaza batabifitemo uruhare kuhava bakajya mu majyepfo y'intara ya gaza perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kuri wa gatatu yumvikanishije ko ashyigikiye igisa n'intego iri kure icyifuzo kimaze igihe kirekire cya amerika cyo kubona leta ebyiri zitandukanye zigenga leta y'abanyayisirayeli n'iy'abanyepalestina biden mu kiganiro n'abanyamakuru kuri perezidansi ya amerika ari kumwe na minisitiri w'intebe wa australia yavuze ko uko abanyepalestina bashaka kubaho bidakwiye kwirengagizwa abanyisirayeli n'abanyepalestina bakwiye kubana baturanye mu mahoro no mu cyubahiro cya muntu yagize ati
isirayeli ifite uburenganzira kandi nakongeraho inshingano zo gusubiza ibikorwa by'abunyamaswa bikorewe abaturage babo kandi tuzakora ku buryo isirayeli ibona ibyo ikeneye mu kwirwanaho kuri abo bakoresha iterabwoba ibyo ndabyijeje tugomba kandi kwibuka ko hamasi idahagarariye reka nongere mbivuge hamasi ntihagarariye abenshi mu baturage ba palestina mu ntara ya gaza cyangwa ahandi hamasi yihishe inyuma y'abasivili b'abanyepalestine kandi biragayitse ntabwo bitangaje ni ubugwari
biden yanumvikanishije impungenge ku mutekano w'abantu barenga magana abiri bagizwe ingwate bamwe muri bo bikekwa ko ari abanyamerika bafashwe na hamasi mu gitero cyo ku itariki ya karindwi y'uku kwezi kwa cumi hamasi yarekuye bane mu bo yari yagize ingwate muri iyi minsi ishize umunyamerikakazi n'umukobwa we hamwe n'abandi bagore babiri bakuze b'abanyayisirayeli cyakora deparitoma ya leta y'amerika mu itangazo yaburiye ko gutuma abandi barekurwa bitazoroha leta zunze ubumwe za amerika ifata hamasi nk'umutwe w'iterabwoba i londres mu bwongereza umugore yahamijwe icyaha cyo gufasha mu gikorwa cyizwi nka female genital mutilation fgm mu magambo ahinnye cyo gukata imwe mu myanya ndangagitsina y'umwana w'umukobwa byabereye muri kenya serivisi y'ubushinjacyaha cps yavuze ko polisi yatangiye iperereza nyuma y'uko uwakorewe icyaha yabwiye mwarimu we mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ko yakaswe imwe mu myanya ndangagitsina mu gihugu cyo muri afurika mu myaka yashize ubwo yari umukobwa muto abakoze iperereza basanze amina nuru w'imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko ari we wajyanye uyu mwana w'umukobwa muri kenya aho umunyakenyakazi yamukase iyo myanya ahatwa ibibazo na polisi nuru yavuze ko yumvaga ko uwakorewe icyaha bitagaragaraga ko ababara nyamara abashinjacyaha bavuze ko inzobere mu buvuzi basanze uwo mwana w'umukobwa yarababaye bikomeye biturutse ku gukatwa bishobora kuba byaramuviriyemo kuva amaraso n'umubabaro urenze kamere umushinjacyaha patricia stobino yagize ati gukata abagore imyanya ndangagitsina ni icyaha cy'indengakamere gishobora kugira ingaruka ku mubiri no mu mutwe w'ubikorewe kandi bimara ubuzima bwose yakomeje agira ati uwakorewe icyaha muri uru rubanza yari umwana muto icyo gihe nta bushobozi yari afite bwo kwanga uwo mugenzo kandi nta gushidikanya ko yababaye bitagira urugero ushinjwa nuru wavukiye muri somaliya yakatiwe n'inteko ya rubanda mu rukiko rw'i londres kuba yarafashije umuntu utari umwongereza gukata imyanya ndangagitsina y'umuturage w'ubwongereza azakatirwa n'urukiko mu matariki ari imbere urukiko rw'ikirenga rwa nigeria kuri uyu wa kane rwavuze ko perezida bola tinubu yatsinze itora umwanzuro w'urukiko uhagaritse ikirego cyari cyatanzwe n'abo bari bahanganye babiri baje mu ba mbere basobanuraga ko intsinzi ye yugarijwe n'ibindi bitagenze neza iki cyemezo kizaha tinubu inshingano zisobanutse zo kuyobora nigeria ihanganye n'ibibazo bitandukanye harimo ibiciro byazamutse ibura ry'amadovize n'ifaranga ry'igihugu nayira ryatakaje agaciro umutekano muke ahantu henshi n'ubujura bwa peteroli urubanza rwaciwe n'abacamanza barindwi b'urukiko rw'ikirenga ni umwanzuro udakuka uje ukurikira ibyagiye biboneka mu matora ya perezida yagiye atangwaho ibirego mu rukiko nta n'umwe mu bagerageje guhindura amajwi biciye mu nkiko bagize icyo ageraho atiku abubakar w'ishyaka people's democratic party na peter obi wa labour party baje ku mwanya wa kabiri n'uwa gatatu gusa banze amajwi yavuye mu ibarura basaba ko intsinzi ya tinubu igirwa imfabusa minisitiri w'intebe wa ethiopia abiy ahmed kuri uyu wa kane yatangaje ko nta mugambi igihugu cye gifite wo gutera ikindi gihugu kandi ko kitazigera giharanira inyungu zacyo binyuze mu mirwano ni inkuru mugezwaho na fideli niyongabo Abiy Ahmed yabitangaje iminsi mike y'inyuma y'ijambo yashikirije ryatumye haba impungenge ko igihugu ciwe gishobora kugerageza kumvisha abantu ko gifise uburenganzira ku kiyaga gitukura mu ijambo yashikirije ku itariki cumi na zitatu y'uku kwezi kw'icumi Abiy Ahmed yatangaje ko kubaho kwa Ethiopia nk'igihugu bifitaniye isano n'ikiyaga gitukura yavuze ko igihugu ciwe gikeneye ikivuko kandi ko amahoro mu karere ko mu ihembe rya Afurika azofatira ku vyerekeye gusangira inyungu hagati ya Ethiopia itegereye ibahari n'ibihugu bibanyi Ethiopia Ethiopia ni igihugu kiza ubwa kabiri mu bihugu bifise abantu benshi cyane kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika gifise abantu imiliyoni ijana na mirongo ibiri kikaba kigashika ku kiyaga gitukura imwe mu nzira zikomeye cyane mu vyerekeye ubudandaji ku isi mu bitandukanye n'ibihugu bibanyi vya Eritrea na Djibouti umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze ko atifuza kwivanga mu bibazo by'ibindi bihugu kandi ashaka ko ivyo asaba ko igihugu ciwe cogira ikivuko ku kiyaga gitukura vyoba mu mahoro yamara ijambo Abiy yashikirije imbere yaho ryateye impungenge bamwe mu bitegereza ibintu cyane cyane mu gihe bisa nuko hari icuka kibi hagati y'igihugu ciwe na Eritrea
mukomeje kumva radiyo yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda yora amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu kanya n'amakuru y'ibiyaga bigari bya afurika duhere mu burundi intumwa ya oni mu burundi avuga ko hari imigambi myinshi itabasha kujya mu bikorwa bitewe no kubura abantu b'inzobere bayikora cyangwa bayikurikirana ku ruhande rwa leta abdu dienge yemeza ko mu gihe ikibazo cy'imishahara y'intica ntikize kizaba kitarabonerwa umuti bizaguma gutyo ni inkuru ya eroge wirikaneza
abdugenge umuhuzabikorwa w'ibisata byose by'ishyirahamwe mpuzamakungu mu burundi avuga ko ari ikibazo gikomeye gitegerezwa gutorerwa umuti mu kiganiro y'abamenyesha amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura yerekana ko oni ifasha uburundi n'aho atabitigiriye iby'amafaranga yashoboye kuvuga akaba yamenyesheje ko imigambi myinshi itarangurwa na leta bitewe no kubura abakozi bashoboye kuyishyira mu ngiro
uyu munsi leta iratubwira iti ntitwashoboye kurangura iyi migambi kubera atabakozi babishoboye dufise jewe nababajije nti mushaka tubazanire abavuye mu bindi bihugu canke tugarukane abarundi banashoboye akazi cyane rwose birenze bo muri diaspora kuko ni benshi mbega n'igiki gituma abarundi bagenda umuntu araraba aho akorera akabona ntashobora kuhaguma cyane cyane kubera ikibazo cy'imishahara nk'uko twabivuze ibi tuvuga ko tuzokaririza ubwenge abantu yego bidatabanje tuzobikora ariko naho nyine ikibazo cy'imishahara kidatorewe umuti bazoca baduca mu myanya y'intoki
ingorane y'abakozi ba leta badafite ubumenyi ni ikibazo kiraje ishinga n'inama nshingamateka umukuru w'urwo rwego daniel gerard ndabirabe yemeza ko bituma haba ugucerwa kw'ibintu byinshi n'amaraporo y'igihugu yemeza nk'akarorero ko mu itegurwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane rwabaye urw'abaha kandi hari hitwa ko hari abahinga babunyoye yabivuze kuri uyu wa gatatu igihe abashingamateka bariko babaza umushikiranganji w'ikigaga ca leta uko yakoresheje amahera mu mezi atatu aheze hari n'igihe nibaza nti mbega hoho bazoheza bavyandike gute kugira ngo bashobore gukora raporo yumvikana twebwe nk'abashingamateka ingorane turazibona ikibazo cy'amakompera kirahari gikomeye kuko twarabibonye ejo bundi mu bintu bijanye na budget programme 2023-2024 harabonetse amalakine menshi mu bintu bijyanye n'amakompetansi bari bakoranije abantu bashobora kuba bafise ubuhinga muri bijyanye na bije porogaramu kugira ngo bishobore gukorwa ariko bari mparugwa umuntu agaca yibaza none umuntu agiye kureba mu maminisiteri ma sekitorigeri yose iki kibazo cy'uko n'ayandi marotara zose ikibazo cy'abakozi ba leta baje gukora hanze y'uburundi kimaze iminsi kivugwa rwose cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu muganga vincent ndayizigamiye atwara sendikati nafuse y'abaganga yemeza ko umushahara w'intica ntikize ari wo utuma abaganga batabakomoka ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana atanu ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda bamwe baja gukora mu bindi bihugu abandi bakaja gukora muri ya mashyirahamwe mvamakungu bita ong abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo ibyo bigatuma haba impfu nyinshi kandi twari ku rugero hari impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zari ko ziragabanuka kugwaruka aribo basubirira abaganga ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba genda twari ibisata bya loni byose mu burundi avuga ko atawubuza abantu cyane cyane abaganga kuja kurondera aho bohembwa neza kurusha akibutsa ko uburundi bufise abavuka gihugu b'incabwenge bari mu bindi bihugu
icyo ni ikibazo nkoramutima kuko gutakaza umuganga umwe byonyine simvuga mu burundi gusa ni muri afurika nzima n'ubugesera tubwirizwa kwiga kwiga ukuntu umuganga yize mu Burundi atahava kuko ntawe uzomushira ko ikiziriko ashatse kugenda azoshibuka nyene jewe nkorera oni hari umutahe munini w'abantu bize mu Burundi ndababona mu bihugu byose njamo mbega ubwenge bazi barashoboye pe mugabo ntibashobora gutaha ni ikibazo turiko turavugana na leta ariko kandi n'izotubwira aho igwaye
ku vyerekeye abaganga umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye yatangaje mu minsi iheze ko hari ingingo zibiri zigiye gushyirwa mu ngiro zizotuma boroherezwa mu bijyanye n'akazi harimo no kubatubwiriza agashahara kugira ntibagume baje hanze y'igihugu ubushomeri bwunyuwe n'ihagarikwa ry'imfashanyo y'ubumwe bwa buraya kuri leta y'u Burundi hamwe n'ikibazo cy'ubutunzi muri rusange mu isi bwatumye abakiri bato batari bake bahunga igihugu bakaja mu bihugu by'akarere cyane cyane muri Kenya gukora utuzi tubayabaye hisunzwe ibitigiriye amasoko y'ijwi rya Amerika yaribwiye mu gisata cy'amagara y'abantu abaganga barenga amajana abiri nibo bamaze kuja gukorera mu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane Eloni Urikaneza ijwi rya Amerika ikigo Maison Shalome gikora mu bijyanye n'impunzi no gufasha abana batandukanye n'imiryango kizihije imyaka mirongo itatu kimaze gitangiye gukora imirimo itandukanye yo gufasha abanyuze muri iki kigo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga byinshi kuri uwo muryango w'abarezi inkuru ya Thierry Vendayishimiye i Kigali mu Rwanda imyaka mirongo itatu irarumanye ikigo mezo sharomu gitanguye kwakira abakigana kuva mu kwezi kwa cumi ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ubwo hari hatanguye ubwicanyi bushimikiye ahanini ku moko inyuma y'urupfu rwa perezida melchior ndadaye umupfasoni yashinze ico kigo akaba ari nawe akirongoye margerite barankitse ikiganiro cihariye yahaye ijuru rya amerika avuga ko mezo sharomu yayishinze mu ntumbero yo kurema urwaruka rushasha rw'abahutu n'abatutsi uzorangwa n'urukundo rudahagaze ku bwoko muri kazoza abantu ntibahora babitegera cyane cyane igituma nagize mezo shalomu ni ukuvuga ko je mu mutwe niyumviriye ngo ninagira ico kigo kirimo abana b'abahutu n'abatutsi nzoba nshoboye kugira urwaruka rushasha ruzokwanka urwango n'abakongo baraje n'abanyarwanda bandi bari ngaho n'abandi bavutse ku barabu ndababwira mwebwe mu rugwaruka rushasha abana nibo bahise mezo shalom uwo mukenyezi barankitse amenyesha kandi ko ico kigo atari irerero ry'imfubyi ahubwo ari umurima w'urukundo n'amahoro abariko baranyumviriza ndababwire ko mezo shalom itigeze iba irerero ry'imfubyi kuko benshi kubera bumva mezo biyumvira ngo ni inzu ikoranirizwamwo abana oya nasitse ndababwira mwebwe muzoba ako kanuma keza gatwara amahoro iyo mwavuka babiciye ababyeyi muhasubize amahoro ijwi rya amerika ryavuganye kandi na bamwe mu barundi batanguranye na mezo shalomu mu ntara ya ruyigi mu burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bamaze kwicirwa ababyeyi babo batubwira uko babayeho kuva ico gihe rizeti irakoze hamwe n'uwo bavukana umwe ari mu bana mirongo ibiri na batanu batanguranye n'ikigo mezo shalomu yashize muri ico kigo afise imyaka ine kuri ubu akaba aba mu gihugu c'ububirigi avuga ko baronkejwe indero umubyeyi wese agomba guha abana biwe bamwe mu bana barezwe na maison shalom icyambere nishimira kuri maison shalom l'esprit de se réinventer ni ukuvuga uh, kuva muri convention zisanzwe za ske une famille icyo umuryango uri ugakora umuryango w'iwawe ukoresheje urukundo uh, urukundo twaronse uh, imu ngene twarezwe ufise urukundo ukaba ufise n'ukwizera byose birashoboka Lisette irakoze avuga kandi ko bagiye kumenya ibyababaye ko mu nyuma bahamaze igihe igihe ushikirwa n'ingorane nk'izo kuko nifite imyaka ine muri umunanje yari afite imyaka ibiri ubwo nyine ntitwari tuzi ibyatubayeko twagiye kumenya ibyatubayeko haciye imyaka shika itatu cyangwa itanu mugabo yuko ari imana yadukingiye igaciduha umuntu ubwo nyine mugenzi we emeri emeri imana nawe yarezwe na mezo shalomu ubu akaba ari nawe muyobozi arongoye ikigo mezo shalomu gikorera mu rwanda avuga ko yigishijwe nawe gufasha abandi biturutse ku nyigisho bigishwa gukoreshwa umunsi ku munsi avuga kandi ko hari akagemwe babibwemwo bategerezwa kubiba mu bandi icyambere kidasanzwe twize ako kagemwe n'urukundo urabona uh, magi nta bana yabyaye biwe mu nda kuko ijya tuvuga ngo umuntu yabyaye umwana wiwe yateye igise n'ibindi ariko yaradukunze araturera bamwe baje bacitse amatwi abandi amazuru abandi iminwa abandi batagira amaboko batagira cepfo cya ruguru atazi iyo uvuye atazi icyo urico atanahamwe muzinanye atazi nari nabi wanyu araturera urwo rukundo rukundo ataco rufatiyeko urwo rukundo ru- ataco rupfana mm, n'ibintu tumenyereye ko abantu bakundanira hano ku isi niyo nibwo butumwa budasanzwe bwa mezo sharon ku bijanye n'abibaza igituma mezo sharon ikorera mu rwanda gusa gushika ubu kandi hari n'izindi mpunzi z'abarundi ziri hirya no hino mu bihugu bigize akarere na cane cane umupfasoni margarite barankitse abishura ko ari ikibazo ca politike ikindi jwi rya amerika ryamubajije ni ikijanye no gusubira i burundi muri ivyo bikorwa vyo kuba hafi abana batandukanye bakeneye ubufasha barankitse avuga ko kubwiwe yonezerwa no gusubira kuharangurira ibikorwa vyiwe vy'urukundo I- igisabisho canje ca mbere nico gusambira uburundi bwanyibarutse kuko ni umuvyeyi wanje ni kuvuga ndabakunda mburaho ndabakundira muri ngene ndabibabwira jewe nogira imana nkataha noge- ntwaye uwo mutima wo kubabaranira wo kugiriranira ikigongo wo kwigisha impuhwe ijambo riranga uwo munsi wo guhimbaza imyaka mirongo itatu mezo shalom imaze margarite yabwiye abarundi bose na cane cane ko urukundo ruzokwama rutsinda ati nta na rimwe inabi izokwigera itsinda ikigo mezo shalom kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kikaba kiriko kirangurira imirimo yacu mu gihugu c'u rwanda bitewe n'intureka zabaye mu burundi benshi bagahunga igihugu mezo shalom ikaba iriko ihimbariza iyo myaka mirongo itatu mu gihugu c'u rwanda aho iriko igendera n'impunzi mu makamba atandukanye zibamwo ubuyobozi bwa mezo shalom bwatumenyesheje ko abantu barenga ibihumbi mirongo itanu bamaze guca mu minwe z'ico kigo gusa ijwi rya amerika ntiyabashije kugenzura neza niba iki giti girari ukuri siyerive ndayishimiye ijwi rya amerika kigali tuve ku mugabane wa afurika tuze ku mugabane wa amerika mu buryo bugaragara nta guhindura imvugo nta guca ku ruhande perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ku wa gatatu yagaragaje ko atewe impungenge n'uburyo abasivili b'abanyepalestina barimo kugirwaho ingaruka n'intambara ishyamiranyije israeli n'umutwe wa hamas perezida biden ibi yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru yarahuriyemo na minisitiri w'intebe wa australia anthony albanese wari wasuye leta zunze ubumwe za amerika Temistokle Mutijima abagezeho iyi nkuru umukuru wa leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko akomeje guhangayikishwa n'ibitero by'abo yise abahezanguni b'abimukira bagaba ku banyapalestina mu karere ka sijorudaniya ibitero yasanishije no gusuka lisansi mu muriro agaruka ku masezerano yo mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu hagati ya isiraheli na palestina perezida biden yagize ati aya yari amasezerano amasezerano yagezweho kandi barimo gutera abanyapalestina ahantu bakwiriye kuba bigomba guhagarara bagomba kubiryozwa nk'uko byatangajwe na minisiteri y'ubuzima ya palestina abanyapalestina barenga ijana barishwe mu karere ka sijorudaniya mu bitero byo kwihorera iby'iyi minisiteri ivuga ko byakozwe n'abimukira b'abanyayisiraheli ndetse n'igisirikare cyayo kuva hamasi igabye igitero kuri isiraheli ku itariki ya karindwi y'uku kwezi kwa cumi ni igitero abategetsi ba isiraheli batangaje ko cyahitanye abantu igihumbi na magana ane abandi magana abiri bagatwarwa bunyago perezida biden ntiyigeze akomoza ku ruhare rw'igisirikare cya isiraheli mu rugombo rwo muri sijorudaniya nyuma y'ibitero bya hamasi minisitiri w'umutekano wa isiraheli itamar ben gvir umwimukira w'umuhezanguni uzwiho mu mateka gukoresha imvugo zihamagarira urwango ku barabu yatanze intwaro ku bimukira b'abanyayisiraheli muri sijorudaniya barimo benshi bari basanganwe intwaro zikomeye umutwe wa hamasi ugenzura umuhora wa gaza mu mpamvu watanze zawuteye kugaba ibitero ku basivili n'abasirikare ba isiraheli harimo n'imyaka myinshi isiraheli maze yarigaruriye akarere ka sijorudaniya minisiteri y'ubuzima igenzurwa na hamasi yatangaje ko ibitero byo kwihorera bya isiraheli bimaze guhitana abantu barenga ibihumbi bitanu muri gaza no kuvana mu byaba barenga miliyoni bahunze bubahiriza amategeko isiraheli yatanze yo kuva muri ako karere perezida biden yagaragaje gushidikanya kuri iyi mibare y'abapfuye ashidikanya ko abanyapalestina baba bavugisha ukuri umutegetsi mukuru mu biro bye yasobanuriye ijwi rya amerika ko perezida ashidikanya ku mibare itangazwa na hamasi bijyanye n'ubushobozi buke bw'impande zindi zo hanze y'iki kibazo bwo kuba zagenzura ibivugwa hakiyongeraho n'amateka iyo minisiteri ifite yo guhanika imibare y'abapfuye robert marco uyobora ishami rishinzwe ibibazo bya guverinoma mu nama ishinzwe umubano wa amerika na isilamu yibajije ku gushidikanya kwa perezida biden aganira n'ijwi rya amerika yagize ati ese byajyaga gutuma perezida yumva amerewe neza kuruta iyaba ari abana igihumbi gusa bapfuye nubwo biri uko ariko amagambo perezida biden yatangaje niyo ya mbere agaragaza impuhwe ku banyapalestina mu buryo bwagutse kuva intambara yatangira yasobanuye icyerekezo cya nyuma y'intambara aho hamasi umutwe leta ya amerika yashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi izasenywa ndetse akarere kakajya mu nzira y'igisubizo hagati ya leta zombi yashimangiye ko bikenewe ko isiraheli n'abaturanyi bayo b'ibihugu by'abarabu bumvikana mu nzira za diporomasi batirengagije n'ibisabwa na palesitina aha kandi yavuze ko intambwe yari imaze kugerwaho mu kwinjiza isiraheli muri gahunda z'akarere ariyo yateye hamasi kugaba igitero ijambo ryo kuri uyu wa gatatu riragaragaza impinduka mu mvugo kuri bwana biden hashize iminsi mike umutwe wa hamasi ugabye ibitero mu ijambo rikomeye ryuje amarangamutima ryamagana uyu mutwe nk'ikibi kiruta ibindi perezida biden ntiyigeze avuga ku banyapalestina bapfuye n'ubwo ababarirwa mu magana bari bamaze kugwa mu bitero by'indege za isiraheli kuri gaza mu ijambo yavuze akiva mu ruzinduko rugufi rwo mu gihe cy'intambara yagiriye Tel Aviv ku itariki ya makumyabiri asaba inkunga yo gushyigikira Isiraheli na Ukraine perezida Biden yavuze ko yashenguwe no gutakaza ubuzima kubabaje kw'abanyapalestina muri iyo nteruro ni naho yashyigikiye ibyatangazwaga na Isiraheli ko atariyo yagize uruhare ku gitero cy'igisasu cyahitanye abasivili ku bitaro byo muri Gaza abategetsi ba Amerika banzuye ko Isiraheli itagomba kugerekwaho iby'icyo gisasu cyarashwe ku bitaro mu gihe ibitero byo kwihimura bya isiraheli bikomeza ndetse birimo kugira ingaruka nyinshi ku basivili benshi muri gaza hakaba hari n'impungenge ko intambara yavaho itandukira uburasirazuba bwo hagati bwose hari ababona impinduka mu buryo biden afatamo iki kibazo abo barimo james zogby umuyobozi w'ikigo arab american institute uyu yabwiye ijwi rya amerika ko imvugo ya perezida iyi ntambara igitangira yari ibogamiye ku ruhande rumwe nta guca ku ruhande ku buryo ubutegetsi bwe butihaye umwanya wo kubisohokamo mu gihe byaba ngombwa icyakora uyu agasanga iyi mvugo ubwayo idahagije ku buryo hari impinduka mu kugaragaza impande zombi mu buryo bungana ahubwo isiraheli gifite uburenganzira busesuye turacyari n'aha muri amerika igikorwa cyo guhiga umuntu witwaje imbunda wishe abantu batari munsi ya cumi n'umunani ku munsi wa gatatu muri leta ya mene mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika kirakomeje uretse abapfuye abandi cumi na batatu barakomeretse icyo gitero cyabereye mu mujyi wa livingston fideni yongabo arakomeza igipolisi cyatangaje ko cyasohoye umutahe wo guhagarika robert card afise imyaka mirongo ine ku byaha umunani yagirizwa vy'ubwicanyi igipolisi kivuga ko igipolisi kivuga ko yitwaje ingo ikomeye kandi ashobora kugeramira abanyagihugu abajejwe umutekano batangaje ko yari asanzwe afise uburenganzira bwo kwigisha abantu kurasa n'inkoho kandi ko yari mu basirikare bashobora gutumwa ko igihe cyose igihugu kibakeneye igipolisi cyasabye abanyagihugu kuguma mu bibanza barimwo no mu mazu yabo cyabasabye kandi guha amakuru abategetsi mu gihe cyose babonye ibintu bidatumbereye Lewiston ni igisagara kigira kabiri mu bunini muri leta ya Maine kiri hafi y'ibirometero mirongo itatu na bitandatu mu buraruko bw'umugwa mukuru wa leta ya Maine Portland ubwicanyi bwabaye ku munsi wa gatatu muri Maine nibwo bwicanyi bwihaye inkumbi bikomeye cyane kuva ubwabereye ku ishure ryo mu gisagara ca Uvalde muri leta ya Texas mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abantu mirongo ibiri n'umwe barishwe muri ico gihe harimwo abana cumi n'icenda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane mwese ko mwahise mukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika ibiganiro byari bihagarariwe na etiyeni karekezi nadia taha ntibashyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubifurije mwese amahoro iwanyu no mu banyu mugire ibihe byiza
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu batanga ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu